muteze amatwi radiyo ijwi ry'amerika radiyo ijwi ry'amerika yumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu mu rwanda ku mirongo migufi ya shotwave mu burundi ku rubuga rwa interineti ari rwo wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com no ku rubuga rwa facebook ari rwo voa radiyo yacu mwiriwe neza inshuti muduteze amatwi ni edi rwembasuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu yo kuri iyi saha dutinjira yuko bubandanya urugendo barimo rwiza guhiganwa bigisha kandi nta n'umwe agora uwundi ibyo tubandanya dusaba na leta cyangwa abajeje intwaro kubahiriza n'ubutungane kugira ngo bubahirize agateka kazina muntu uwo ni bwana njangwa gilbert beko ayobora ishyirahamwe onerope rihamagarira abanyapolitike kwitwara neza muri iki gihe mu burundi bakomeje igikorwa cyo kwiyamamaza muri referendumu iyi nkuru kimwe n'izindi zibanda cyane ku matora mu burundi turegerukaho mu kanya gato amakuru yacu tuyahere mu burundi ahatangiye igikorwa cyo gutanga amakarita y'itora ku banyagihugu biyandikishije kuzatora muri kamarampaka yo kwemeza cyangwa kwanga impinduka mu itegeko nshinga ry'igihugu mu mujyi wa bujumbura aho ijwi ry'amerika ryasuye imyidogo yari myinshi ku bari baje gufata ayo makarita kuko bamwe bibuze ku rutonde abandi nabo ngo bakoreshezaga umwanya munini kugira ngo bahabwe ayo makarita ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'amerika Raymond Zimana haba mu bumanuko bw'igisagara ca bujumbura hagati mu gisagara no mu buraruko bw'igisagara aho twaciye mu bibanza bitandukanye henshi ico gikorwa nticakurikije amasaha kuko catanguye igihe c'isaha zitatu cari gutangura isaha imwe n'inusu yo mu gitondo ikindi cibonekeje ni uko hakoreshwa umwanya munini kugira umuntu aronswe ikarata mbere hakaba n'abibuze ku ntonde bamwe mu banyagihugu twahasanze bemeje ko agahombo ari kenshi kubera bituma batarangura iyindi mirimo twahagaritse akazi abantu no munsi ntibajya ngira nk'ubu abana bavuye ku ishuri bashika bagiye nanjye ndigaha ubona atari ngora uko twari tubiziga siko twabisanze bavuga ati mu ncamake uko bari bagikoze mu kutwandikana uko n'ubundi kiza gutunganya ariko ubu camaze nk'ikigorana cyane ntituriko turoroherezwa mu kuronka iyo karata yitora kuko turiko tubona abantu bagwiriye amazina yacanganye urumva uja hariya ugasanga siyuri waja hajya ukisanga siyuri mu bisanzwe kuronka iyo karata ndabona ngaha abiza kugorana cyane ni kubera yuko icyari kituzanye tutagikoze ni ukuvuga ko twari tuje kuronera udukaratasi tw'amatora none baratutwinye kubera muveze organization kuva saa moya n'usi nkiri ngaha naje kwiraba baramburamwo duhuye n'undi ugasanga je sindimwe mugabo vyanezereje neza mugabo ejo nzoraba ngaruke ndabe yuko nogaruka ndabe yuko bosangamwo mugabo mwanya n'ubusanga ubworana n'uno munsi ko niriwe ubusa cangiye aho gutonda ukaza gushika ngaha saa mbiri utondeye igipapuro kimwe ugata akazi kiwawe ukigutondeye ikintu kitanagweye izindi ngora ntibazi gutondeza amabifa bahajya
umwe mu batanga ayo makarata ku bwa seni umugujeje gutegura amatora yabwiye ijwi ya amerika ko ingorane ari abanyagihugu ariko akizeza abaza gutora amakarata k'utunenge twibonekeje torega umuti buhoro buhoro ahantu musanze ibikorwa ntibyari byoroshye cyane kuko amakarata hageze igihe usanga bivanganye abanyagihugu nabo babwira ko batonda umurongo ugasanga baratugora mugabo buhoro buhoro tuko dukoresha ku mafabe hama tukaca tubatondesha umurongo abanyene izo ndome zitangura tukaba tubaha babuye mu migo ntibarayabura kuko niturahe aho batumbera bariko baraza baca barindira kugira ngo bashikirwe baronke nabo abo banyagihugu bobo basa n'abihebuye baravye ingene ico gikorwa kiriko kiragenda basaba ko hokongegwa iminsi yo gutora iyo karata atari uko naho hakongerezwa abakozi mbere bigatunganywa gushasha kugira uwuje anyarukirizwe kuronswa iyo karata bodufasha bakaraba bakabitunganya neza kugira ngo umuntu aje basi atuma atanga intozi akahise bamuhaye baca baraba inimero zako bakaca bamurabira bakamuha akagenda bazoca bongera iminsi kugira ngo twese tumutore none ko dukeneye amatora tutaburonse nawe umva atari ngora urengana umupolisi akakubwira ngo nyemeza none utamwemeje naho umuvuganire tushikayo nsaba yuko babisubiramo bakaraba inimero zinoze z'udutike batanze ubwa mbere nuko nimba ari bake barondera abantu bafashe babasomera amazina abiyumvise ko bose bari buzi butandukanye abari hafi biyumve batonde babaze ubukarita bwabo kugira byorohe bamwe mu barongoye imigwi y'amatora makomine agize igisagara ca bujumbura naho banze kugira ico bashikirije kuri mikoro y'ijwi rya Amerika batumenyesheje ko utwo tunenge twibonekeje kubera ari ku munsi wa mbere ariko tugiye gutora inyishu igikorwa cyo gutanga amakarata y'itora cyatanguye kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya 10 ukwezi kwa gatanu kikazorangira ku munsi w'Imana igenekerezo rya 13 ukwezi kwa gatanu 2018 mu gisagara ca Bujumbura hakaba hategekanijwe gutangwa amakarata y'itora ngana n'ibihumbi amajana ane na mirongo itanu n'indwi n'amajana atanu na mirongo umunani n'imwe ni ukuvuga muri komine muha hazotangwa ikarata ibihumbi ijana na mirongo ibiri na kimwe n'amajana umunani na mirongo umunani na zine komine mukaza izingana n'ibihumbi ijana na zitandatu n'amajana ane na mirongo icenda n'imwe nayo muri komine ntahangwa hatangwa amakarata angana n'ibihumbi amajana abiri na mirongo ibiri n'icenda n'amajana abiri na zitandatu ibujumbura remo nzimana ijwi rya amerika tugume mu burundi abayoboke b'urunani rw'amizero y'abarundi mu ntara ya cankuzo baravuga ko bakomeje kubangamirwa mu gikorwa cyo kwamamaza gutora yego bavuga ko gutora oya mu mbabarire bavuga ko iyo bavuye mu bikorwa byo kwiyamamaza baterwa ubwoba n'abari mu mugambwe uri ku butegetsi muri uwo mugambwe uhereye ku mukuru w'igihugu bo bahamagarira abagumyabanga ba CNDD-FDD kwihanganirana muri bino bihe bya politike ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidel Dantoine Nsabimana uko biriko biragenda ibikorwa vyo kwiyamamaza e, tubona umenga harimwo umugwi umwe wikundwa akaza ku butegetsi mu gihe aho urunani rw'amizero y'abarundi rugiye kwiyamamaza usanga abanwanyi bago basigara mw'iterabwoba basubiye mu mihana yabo hatangura kuba iterabwoba aho baca mu mihana y'abanyagihugu bagenda baratera ubwoba bavuga yuko ni batora oya bazoba batoye umukoshi ariko ntibarekura ubwigenge bw'abanyagihugu imwe demokarasi ntiyubahirijwe kuko ubugize ngo bavugize gutora ngo oya batubwira ko barotwica ariko ndabyitegereza jese mbona ko ariko aragenda neza nko kwigisha batanguye kwigisha bavuga ngo uzotora ngo bazotora oya bazaba bamaze ngo gusubira ngo muri za ntwaro za gikoroni urumva rero barafise ubwoba cyane nka jewe nko ku ruhande rwanjye ndi umukozi wa leta ku kazi ntibimeze neza badufashe nabi cyane abantu babona tutari kumwe batanguye kutwinuba wahagize n'ikintu na kimwe kiba bagatangura kudufata nabi nibatureke twese twigishe nk'uko nabo bariko barigisha bariko baca kunzu kunzu bigisha nibaduhubu uburenganzira twigishe nk'uko nabo bariko barigisha aba ni bamwe mu banywanyi bayoboka umushingamateka gato gwasa bidoga ko batoroherezwa mu bikorwa byo kwigisha aho bahagaze mu matora y'ibwirizwa shingiro abo banywanyi bamenyesha ko mu mugambwe CNDD-FDD aho baca bigisha bagenda batera ubwoba uwo wese azotora oya naho kubona hari amaradiyo amwe amwe mpuzamakungu yabujije gukorera ku butaka bw'u Burundi abo banywanyi babona ko ari ugushaka kunyegeza ukuri ivyo oye tubiha insiguro ya politiki kuko turabona yuko batinya yuko ibiriko biraba bija habona uh, bakeneye yuko hamenyekana kwerekana ibyo umugambwe uri ku butegetsi wonyene ajya amaradiyo yakora akavugisha abantu bose adahengamye adacaguye barabonye yuko nimba ari ibyo kwigisha oya byatanguye babona yuko oya izohava itsinda nico gituma bafise ubwoba kugira ngo hazahabure n'iradiyo canke ibinyamakuru bitangaza amajwi ko oya yatsinze kugira ngo berekane yuko aribo baba batsinze twe twosaba yuko hanini ahubwo bokugura ayo maradiyo akavuga bakamenya mu makungu ibintu biri kubera bo mu Burundi igituma amaradiyo yabujijwe gukora barafisa koba rwose kuko barabona ko boca baza barabivuga twoca tuza turabishikiriza tubicishije kuri ayo maradiyo bakabituvugira rero nico gituma bayugaye urumva bafisa koba bafisa koba cyane rwose birabateye ubwoba kuri ivyo bivugwa vy'iterabwoba umukuru w'igihugu petero nkurunziza yahamagariye abarundi na cane cane abagumyabanga ba sendedevdede kwihanganirana muri bino bihe vya politiki igihugu kigezemo mutegerezwa ko numuhagararira abarundi mwese aho muri na cane cane abagumyabanga imana yateye iteka mumuhagararire igihugu cayo mu gihe nyiki ineza y'abenegihugu bose ibiturimwo ni iby'ineza y'abenegihugu bose si iby'umugambwe turimo tubasaba kugira ubupfasoni na cyane cyane dushaka kubibona muri icyo gihe turasabye kwihangana hari amajambo wumva yuko ari akavunamutima ihangane kwihangana gushikana ku ntsinzi ni nako kamo gategwa n'indongozi za CNDD-FDD ayo maradiyo yavujijwe kumvikanira ku butaka bw'u Burundi ni radiyo ijwi rya Amerika ni radiyo y'abongereza BBC amaradiyo isanganiro na CCB FM Plus nawe yaragabishijwe n'ikigo ca leta kijeje gukurikirana uko ibinyamakuru bikora sense mu cankuzo Fidel Antoine Sabimana ku bw'ijwi rya Amerika tukivuga ibijyanye n'igikorwa cyo kwamamaza gutora yego cyangwa oya muri kamarampaka mu Burundi mugenzi wacu Frederic Nkundikije mu kanya yavuganye na bwana Gilbert Bekonjangwa uyobora ishyirahamwe Onelop rikurikirana hafi amatora mu Burundi yamubajije uko abona icyo gikorwa kirimo kugenda araheze indwi eh, irenga gatonya imigambwe yose iriko irakurikirana eh, kwiyamamaza saba abarundi gutora ego canke oya ibwirizwa nshingiro rizotorwa itariki cumi n'indwi z'ukwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani Eh, turavye twebwe turafise abariko barakurikirana baraba ingene eh, imyiyamamazo iriko iragenda n'uno munsi twatanguye gukurikirana ingene amakarite y'itora ariko aratangwa turashimishwa no kubona ingene imigambwe yavyifashemwo muri iki gihe cose tukabona yuko imigambwe ifise uburenganzira bwo kwiyamamaza kubwira bene gihugu gutora ego canke oya nta n'umwe arahungabanywa kubera yuko yashikirije ico ah, igitandukanye n'ic'abandi abavuga ego canke aba- abigisha gutora oya ntawe urahungabanywa umutekano umeze neza kuri bose kandi n'aho bagirira imyiyamamazo usanga abajejwe intwaro babateguriye aho bahurira kandi nta mugambwe n'umwe urahurira hamwe n'uwundi mu mwanya umwe hari amakuru turiko turaronka avuga ko abanywanyi ba mizero eh, baguma baturubikwa bat- baterwa ubwoba ayo makuru mwe avuga kwiki twebwe n'ukuri turiko turakurikirana byose agatogwasa arigenga kandi ariko atanga ubutumwa ku benegihugu bose abanyagihugu bazotora ibwirizwa nshingiro ababwira ati muraritora oya nawe nyine ku giti ciwe nta muntu n'umwe ariko aramubuza gukora twebwe turiko turakurikirana byose abandi bigenga bose bariko bariyamamaza ibyo n'ukuri je niyumvira ko ari ikinyoma naho hoba hariho ngira ngo nk'oba hariho utunenge duto duto by'ukuri nta kintu cyotuma ukwiyamamaza kw'ibwirizwa nshingiro wovuga yuko kuriko kugenda nabi ahubwo hariho n'ikindi kintu tubona yuko tuma tushobora kubona yuko demokarasi iriko iratera imbere mu burundi nuko n'abatavuga rumwe na leta benshi bafashe ingendo yo kwigisha yuko ibwirizwa nshingiro byotorwa yego bikatwereka biduha n'icizere yuko ibyiza nshingiro ryoba rihinyanyuwe neza ku buryo usanga ari bake cyane bashobora kuvuga bati ibibwirizwa harimwo ibintu vyonone- bitwononera cyangwa ivyononera abenegihugu twe twiyumvira yuko bobandanya urugendo barimwo rwiza rwo guhiganwa bigisha kandi nta n'umwe agora uwundi ibyo tubandanya dusaba na leta canke abajejwe intwaro kubahiriza n'ubutungane kugira ngo bubahirize agateka kazina muntu kandi bakurikirane neza ntihagire n'uzana amajambo yo guhungabanya bene igihugu mu kanya gato cyane kugira ngo rwose mu kanya gato mwavuze eh, ko igikorwa kiriko kigenda neza hari amakuru twaronse avuga ko amakarata eka mu guha amakarata yo gutora abanyagihugu gisa n'icagoranye muri bujumbura ayo makuru mwe avuga kwiki mu kanya gato oya nta byagoranye ibyo ni ibintu urabona batanguye uno munsi hariho aho usanga batari biteguye hakiri kare hanyuma rero ugasanga n'abenegihugu bagiye batevye ba- bagiye batevye jewe sinzi kuko userukira onerope muri bujumbura iyo bita bujumbura rirare ntarampa raporo mugabo nta kintu kinininya twovuga yuko kirononekara mu gutanga eh, ayo makarata y'itora ni ukuvuga yuko icoba cabaye cose uko tubizi kandi tubikurikirana kizokosorwa n'ejo kandi baraba- barabandanya gutanga amakarite gushika tariki eh, cumi na zitatu z'uku kwezi kwa gatanu ibihumbi bibiri na cumi n'umunani zobikurikirana n'ejo turaba njangwa gilbert beko arongoye ishyirahamwe onerope burundi murakoze cyane rwose ku kanya mwaduhaye Eh, murakoze cyane namwe amashyirahamwe arenga atatu y'abarundi baba muri leta zunze ubumwe za amerika ari mu myiteguro yo guhuza abarundi baba muri iki gihugu mu kwezi gutaha kwa gatandatu muri leta ya kentucky iri hagati mu gihugu cya amerika mu kanya gashize mugenzi wacu oriane itanga ishaka yaganiriye na bamwe mu rubyiruko rurimo gutegura icyo gikorwa barimo samuel ndayiragije uyoboye ishyirahamwe baho hamwe na diodone irakoze uyu ni icyegera cy'urongoye umuryango tuvugane utangira asobanura impamvu bateguye iryo huriro ry'abarundi ku ruhande rw'urwaruka ni uko twabonye uburyo bwo kwibuka imuhira no kwibuka ah, ururimi rwacu n'imico yacu ni uko twese twashobora guhu- guhura tugahimbaza umunsi mukuru w'igihugu cyacu wo kwikukira wo kwikukira kandi tukongera twibutsa n'intuze n'imigenzo yacu kuva ku ngoma imbyino z'ikirundi Mhm.
reka n'ibindi Eh, ni ukuvuga ko cyane cyane mu- abagiye hamwe ayo mashyirahamwe yagiye hamwe eh, agizwe ahanini menshi muri yo agizwe ahanini n'amashyirahamwe y'urwaruka canke aravanze aha nka tuvugane na union 257 ah, zigizwe n'ugwaruka gwakuriye cyane cyane cyane nga muri diaspora Ni- n'igituma twa- twari dukeneye kugira duhure hamwe nuko benshi babonye ah, abarundi bari mu amerika ntituronka akanya ko kuza tuje hamwe kiretse u- ugiye kunozeye ku ma wedding Mm, ku ma- ku bukwe ku canke- bukwe n'ibindi ariko nku- nk'umunsi wo kwikura ku- ku- kw'i burundi kuratwibutsa byinshi histoire y'u burundi kandi kugira ubone urwaruka ruko ruratamba abatimbo tukabyina nka jewe ndi umutimbo Mhm.
ni nk'ikintu umaze gukora kuva dushyika mu mademe wit mu- muri amerika muri bibiri na- n'umunani n'umunani Mm.
ya nicyo none waje uva he ntaguciriyemwo wowe waje uva he nagiye mva muri tanzania mu nkambi ya mutabira niyo twabaye na famiye yanjye dushikira muri louvo kentucky ariho nakuriye Mhm.
Ah, icyam- icyamfashije cyane cyane kugira mbandanye ndibuka ah, ururimi rw'iki- rw'ikirundi n'imigenzo yacu nuko n'inyota yo kugenda mu burundi yari izo ngoma Mm.
ah, n'imisi mikuru y'abarundi twagira hajya nyine mu- mu- mu gisagara cy'iwacu Mm, ca Kentucky Ca ca Kentucky, Louisville ya, ca Louisville, Kentucky.
Mm. birumvikana cyane ko mugira inyota mumaze gushika muri amerika nanjye ndamazeho imyaka mirongo ibiri n'ibiri eh, urakumbura igihugu cyane urumva mwaciye mugerageza kugira ngo bibafashe eh, kwibuka uburundi kwibuka imico y'ikirundi kwibutsanya eh, ico mwasize inyuma he murakurikira ibiriko bigenda biba mu gihugu cy'uburundi Eh, samuel namwe tugiye ku murongo wa telefone murayoboye ishyirahamwe baho baho abarundi baba mu burengero bwa amerika Ah, byifashe gute abarundi baba hano aho hiyo muri arizona mubayeho mute ubuzima bwifashe gute
muri rusange ubuzima ni bwiza cyane Ah, ni nuvuga yuko ah, turavye tugereranije kumbura yuko benshi bashitse ngaha bifashe no twavuga yuko ubuzima ni sawa ariko ibibazo ntibibura na cane cane ibibazo by'umubano eh, indero amashuri n'ubuzima no kuvuga ubukene Ah, tuvuze ubukene hari abaca bavuga yuko kumburengira ngo ah, ubukene buba ku muntu ariko turafise abantu baba bafite ibibazo nk'ibyo aho usanga ku by'ukuri hari ibintu bida- bitagenda neza ariko muri rusange turashima kuko igihambaye ni uko ibibazo byose dufite twicarana nk'abarundi tukabitorera inyinshi nico gituma n'ayo mashyirahamwe twayasinze kugira ngo ibibazo nyamukuru tubikemure kugira ngo kandi tubandanye dukundisha urwaruka dukunda igihugu abasekuru none ko muri muri hiyo muri arizona ni kure cyane ni nk'amasaha nk'atanu kugira ngo mushike muri uh, kentucky louisville aho ibirori biteguwe kuzoba mu kwezi kuza bizokorohera abarundi murabona bariko barabyitabira uh, yuko bazovyitabira ivyo bi- ivyo birori muteguye muri ntara ya kentucky birashoboka cyane cyo nokubwira gusa nuko ah, igihambaye no kumenya icyo umuntu aba ariko arakora n'akamaro kacyo ahantu babwira yuko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu reyiniyoni na n'ishyirahamwe ubaho ah, ibyo birori tuzogira muri kentucky byabereye ngaha muri arizona nyine nabo barafashe amatike y'indege baraza mu mwaka uheze bibiri na cumi n'indwi twari muri texas twarafashe amatike y'indege amashyirahamwe yose aba- n'abavuye muri canada baraza Ah, ubu rero kuvuga yuko tuzogenda muri Kentucky ahubwo nibaza ko tuzoronka abantu benshi cyane kurusha abo twahora turonka kubera ko ah, Kentucky novuga ko ari nka centre biteye hagati novuga mu gihugu ni ahantu hahuza abantu hegereye ah, abantu benshi bashobora gushika byoroshe Mhm.
rero ndizige yuko amashirahamwe cyangwa abandi barundi batashoboye kwitaba ivyo biro bimaze imyaka ingahe bitanguye ko tuzaba turi kumwe nabo muri Kentucky rero abantu bo muri Louisville Kentucky bumve yuko eh, bitegurire kwakira abantu benshi ntibitegure abantu bake cyane nibaza ko ubu rubanza rwo kwitabwa n'abantu benshi cyane nko muri arizona ndibaza yuko abatari bake tuzoba turi tuhari none ayandi mashirahamwe uh, yagiye hamwe kugira ngo mutegure iki gikorwa nayahe ayo mashirahamwe akora iki ego ah, ni ukuvuga amashyirahamwe muri rusange dufise ah, turiko turategurana bino birori ah, ni amashyirahamwe ashika kuri atandatu Ah, harimwo ishyirahamwe bita bdi ni burundi development initiative hakabaho n'ishyirahamwe ubaho ah, bisigura united burundi and refugee association of boston ryo muri texas hakabaho na baho burundi and american heritage organization benshi bahora bazi ko ari burundi arizona ariko bakaba bari kuguhindura izina akaba ari burundi and american hariho rero ishyirahamwe rero union riza novuga ko riza ubwa mbere mu gutegura bino birori Ah, hanyuma tukaba dufise na navuze reunion 257 bambare ntibazovuga ngo ndabivuze nabi ni reunion 257 hama tukaba dufise eh, tuvugane tuvugane naryo niryo muri kentucky aho nyene muri Louisville nibaza yuko ah, bariko barakora ibikore kugira ngo ibiro bizogende neza tukaba dufise kandi ah, na radiyo indundi yamye ifasha cyane muri diaspora muri diaspora burundezi ni ukuvuga mu- mu barundi bari hanze ni radiyo ifasha cyane kumenya amakuru yabo n'ingene bakora kandi igaterera aha rero mu- mu kibuka ariko nk'uko umwaka uheze yarafashije kugira ngo amahiganwa yagiye araba agende neza n'ubu rero indundi eh, muri porogaramu bafashwe na reunion hariho porogaramu nyinshi z'umupira n'ibindi ngira ngo tutaza kubigarukako zizoba zihari indundi rero nayo iri muri ibyo bintu muri abo bantu tuba turiko tu- tu- turakorana hariho n'abandi n'andi mashyirahamwe rero ah, yifuza gufatanya natwe ariko babimenye ubwa nyuma ariko bo bazoba bahari kumbura ngira ngo uwo munsi biro niho tuzoca tumenya n'andi mashyirahamwe Nuko ibintu ni byiza cyane nk'uko ubivuze amashyirahamwe ni menshi cyane yagiye hamwe hano muri amerika harimo n'iya eh, diodone irakoze ya tuvugane turi kumwe hano muri studio ni amashyirahamwe ashika kuri indwi arenga nk'uko bivuze hariyo n'ayandi azobandanya yiyongera ko ivyo vyoba bisigura yuko hariho ubumwe hagati y'abarundi bo muri amerika ko kumbure amashyirahamwe nk'indwi canke umunani eh, kuri mwebwe bisigura iki kubona mwarashoboye guhuza ayo mashyirahamwe yose ikintu cya mbere noshimira ni noshimira reunion two fifty seven kuba ah, yaradufashije kugira ngo dushobore kuza turahura dukemura round table discussion igihe tuza turavugana ibibazo biri hanze abantu niho kumbure tuza turonka n'andi mashyirahamwe atahura ibyo turiko turakora ndizigiye neza yuko nitwashika muri kentaki ko tuzoronka n'andi mashyirahamwe ashika kuri atandatu canke indwi yinjira ikindi babwira ni uko amashyirahamwe yose y'abarundi washaka nka yose y'abarundi akorera muri leta zunze ubumwe za amerika barazi ibyo dukora kandi twari- twaravuganye n'abarongozi babyo bamwe muri bo ariko usanga benshi kugira babitahure sikirenga ubu rero novuga yuko aba turiko turakorana nabo twumva ibintu kumwe kumva ko bikwiye ko abarundi tuba ikintu kimwe tugakora tugusenyera ku mugozi umwe rero n'abandi batarabyumva murazi harabo hariho abumva ibintu buke buke bazovyumva buke buke dutinde dukora ikintu gikomeye ni ukuvuga ubu rero aba- aya mashyirahamwe twavuze ngaha agira icyo bita ah, usa burundian diaspora network ni ukuvuga rero tugomba yuko abayandi mashyirahamwe abyumva bumva ko bikenewe bazoheza kumbure ba- aba- baze dukorane ariko ibyo twarabyiza kugira ngo tukora ko diaspora yo muri amerika twokora ikintu gikomeye cyane Mhm.
niyo ntumbero yindi gusenyera ku mugozi umwe nk'uko bivuze eh, diodone Yego.
turi kumwe hano muri studio wewe anaba no muri kentaki Kentucky, yego ukuntu muri ko murabitegura wowe uri hariya mu gisagara cya louisville vyifashe gute aho bazo muzo kwakirira abantu harateguwe hari inzitizi muba muri ko murahura nazo muri iki gihe mutegura ibi birori ya nk'uko i- ashirahamwe yacu irongowe n'aba ah, n'abanyeshuri benshi Mhm.
ah, kenshi benshi tuba ku mashure Mhm.
so muri aka kanya ku- ku- k'uburuhuko nuko twa- twashoboye gusubira muhira ariko turi ku- turiruka turondere ah, ibibanza Mhm.
ah, n'uburyo kuko ibibanza byose twarabironse muri aka kanya Mhm.
so turiteguye ah, ah, kwakira abantu bose Ah, wogira ko utubwira bimwe mu byo muteguye iyo minsi itatu nko ku munsi wa gatanu itariki mirongo ibiri n'icyenda muzo kwakira abantu gute hategekanijwe ko iyo munsi so ku munsi wa gatanu it- itariki mirongo ibiri n'icyenda hazoba ariho ah, miss burundi usa Mm, ni Hazo- kuvuga umunsi mukuru wo gu- gutora umurundikazi mwiza kurusha umurundikazi abandi mwiza muri leta zunze ubumwe za amerika Mhm.
Ah, ku ubona mwa- nanjye nojamo Eh, wojamo wojamo wojamo turakeneye umva a- abarundi bose Mm.
kuri uwo munsi bazoba bariho kuba ni ikintu kidutera iteka cyane cyane rwose kubona Mhm.
baho yaragikoze igikorwa ku mwaka uheze Mhm.
no uyu mwaka um, ishyirahamwe zose zo- ziri muri diaspora izo zitandatu bdi ubu, uh, baho tuvugane reunion 257 babonye yuko byoba um, two, two, byoba ne- byoba byiza kugira twese dukorane hamwe kugira uh, dukore icyo gikorwa cyo ku- guhuza abarundi guhuza abarundi Mm.
no ku, ku, kupresenta uwo uh, mwigeme Mhm.
uh, akomeye muri leta zunze ubumwe za amerika nanjye urumva nzogerageza ndabe karibu ndabe ko bizokunda urumva ku munsi wa gatanu uwo munsi wa miss burundi america niho muzomutora kuwa gatandatu naho kuwa gatandatu naho mu gitondo uh, tu- uh, reunion 257 na n'iza- n'izindi um, shirahamwe Mhm.
uh, twari baragize uh, hazo bari porogaramu mu git- uh, mu gitondo uh, yi- ya symposium Mm, uh, kuvuga and inama networking.
n'inyigisho zizotangwa Izi nyigisho umva tuzoyiga n'ibibazo yo, um, byerekeye abarundi baba muri diaspora nuko twoshobora gushyira hamwe kugira duteze imbere uh, aba abajene ama community y'iwacu reka nuko twoshobora gufashanya kugira duteze imbere igihugu cyacu muri kazoza Ah, hanyuma kuri uwo munsi nyine mu kumugoroba tuba dufise uh, itonoma y'umupira w'amaguru nuko hazuba ama- ama- amatimu umunani yavuye mu masiteti atandukanye muri Mm.
leta zitandukanye za amerika Mhm.
ho itimu ya mbere izotora igikombe ca ca independance y'u Burundi muri Amerika hanyuma ku mugoroba tuzaba dufise ah, ah, umu- umunsi mukuru uhuza amafamiye aba abajene eka n'aba- bose abavyeyi guhera ku bana abavyeyi n'abakuze Mm, Du- muzotamba.
dutambe du- tuvyine dukine ingoma nkuko naje ndi umutimbo nzofata imirisho Mm.
nguta ingoma Ah, umva turirimbe indirimbo z'ikirundi du- turimbe uri- oh, ururirimbo rwacu kuku- ah, Ukwikukira.
ukwikukira Ah, aha.
gushika buke Ah, gushika buce muzokesha rero tuzokesha uwo munsi Mm.
turirimba burundi abajene bwacu turabizeye ko muzokesha Yeah.
hama kuwa mungu nawe kwa mungu nuko ah, tuzoba dufise akanya ko gusezerana Mhm.
umva duteguriye um, barbecue sinzi Ah, ukuntu nabivuze.
kotsa inyama kotsa inyama nyama barbecue no muri amerika Barbecue.
babyita barbecue ariko urumva Yeah.
musuku kotsa akanyama eka n'akazi k'umu- nko ku mukugoroba nk'abazosigara Mhm.
ah, umwanya muto tuzo you know, tuzobyina kandi Mhm.
ah, umva dusezerane Mubandanye mwigina.
Eh, tubandanye twigina tuyaga Mhm.
Yeah, dusezerana ni byiza cyane murumva rero ko ari ibikorwa bihambaye bizomara iminsi mitatu mwe mugerageza uh, kuja hamwe nk'abarundi ni igikorwa cyiza cyane reka rero murazi kino kiganiro ni ikiganiro giha ijambo abanywanyi biradiyo ijwi rya amerika abari muri amerika mu burundi mu rwanda mu mahanga hose kugira ngo nabo nyine baterere bashikirize ibibazo n'ivyumviro kuri iyi minsi mwateguye Eh, tuje ku murongo wa telefone twakire tiari tiari uraho neza uduhamagaye uri hehe Ego amahoro neza Oriane ndi bujumbura mu Burundi.
Mm, ni byiza cyane ubu byumva gute ibi ibi bintu abarundi bariko barategura kugira ngo baje hamwe bibuke igihugu cyabo
Reka ubwa mbere hoho ntangure ndanabaramutsa Oriane. Ndabashimire cyane kubera ko jewe kubw'iwanje byankoze ku mutima ndabona ko bwa bundi koko hariho abarundi bagiye hanze mu gihugu mugabo bagamije by'ukuri guteza imbere akaranga k'igihugu haba mu mahanga hanyuma bakanagiteza imbere gushobora gufatikanya hagati yabo ga- bashyize hamwe ingufu ni ibintu byiza bye byanjyoheye byankoze ku mutima ndababwira yuko rero ndabashyigikiye ndabateye intege ariko rero batubwiye ko ngo mu bintu bategekanye kubera ko twari tumenyereye Oriane abarundi iyo bagiye kwiga cyangwa bagiye mu bindi bikorwa mu mahanga usanga akenshi igihugu cyabo bacanga urunuka cyangwa bakibagira ubutakigaruka Mhm.
ariko abo wowe har- hari akantu umugenzi agize kuvuga avuze ngo ngo badoce bagaruka gufasha amakomyuniti yabo bisigura nibaza ko ari ibihugu byabo bamutsemo rero ako kantu ndaku- ndakumvise nagashimye ariko nagomba ndababaze mu bigaragara imigambi bafite igaragara ya hafi yo gushobora kuga- kugaruka mu burundi bagashobora guteza imbere igihugu cyabo iyo biriho hanyuma ndagomba nongere ndababaze abarafitaniye imigenderanire n'abarundi bari ino kugira ngo bishobore kuborohera n'amashyirahamwe ari ino barafitaniye imigenderanire kugira bishobore kuborohera kumbure gushikira abanyagihugu bato bato ino hanyuma jewe nagira- nagomba nzozere ndabifuriza gutera imbere ariko kandi ndaba eh, nda- ni- ngomba kubabaza akabazo kamwe ni bihweza ubuzima babayemo iyo bakabona n'ubwino mbega eh, itandukaniro riri kubera benshi batubwira yuko icyo gihugu ari igihugu kirimo amaoporutunite menshi amahirwe menshi Mhm.
babona hari itandukaniro rihari rya cyane murakoze cyane oya urakoze cyane tiari nawe ya ah, Thierry urakoze wagize neza ku kibazo cyawe Ah, nk'ishi- nko ku ruhande rw'ishyirahamwe tuvugane turafise igisata muri mu gitega cyo Mm.
du- dufasha cyane kandi dufishe na mission ah, ah, dufise na mission imwe yo Mhm.
gufa- yo- yo guteza imbere ah, ah, aba ah, abajene Mm, ni ukuvuga murakorera mu ntara ya gitega ya turakora mu ntara ya gitega hama tukaba dufise n'aba ah, aba partners ah, amashyirahamwe mukorana ya nayo shyirahamwe dukorana yitwa ybsp Mhm.
iri mu bujumbura ifasha urwaruka ah, rwo mu ibarabara ry'i bujumbura kubaha indya kenshi no gushi- no kubashyira mu mashuri Ah, nko ku mwaka uheze ah, perezida wa tuvugane amos zerimana yara- yaragize ah, akanya ko gushika mu burundi eka na je narashitse mu burundi ndagenda ndashika za gitega turahura n'abanywanyi bacu eka n'i bujumbura turasangira i- indya n'abana b'i bujumbura Mhm.
eka dukeneye no ko two- tworonka uburyo bwo gu- bwo gusu- ah, bwo gufasha aba- aba- abanywanyi bacu baba ngaha muri amerika Mhm.
kuronka uburyo bwo gutembera mu burundi kugira babone igihugu eka bagire n'inyo- n'intuzeye n'inyota zo gusu- zo kugira bashobore gufashanya n'aba- Mm.
n'abanywanyi bacu bari mu burundi uwo yari diyodone irakoze umwe mu rubyiruko rw'uburundi barimo bategura inama izahuza abarundi batuye hano muri leta zunze ubumwe za amerika ni kuri icyo kiganiro dusorejeho amakuru yacu yo kuri iyi saha tubashimire kuba mwaduteze amatwi nshimire injeniyeri na fasil gebeyeho badufashe kwegeranya aya makuru muri studio ya gatanu i washington mwari kumwe nanjye edi rwema ciao ciao